y'ubuziranenge maze iterambere ry'igihugu rishire imizi
bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana maritina agiye kuraguza ngo arebe ko yereza rusiya ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
ndakwitabye kage ariko mbabare ntabwo turi butindane mfite akanya gato nta kibazo nanjye ntabwo ntinda kukubwira icyo naguhamagariye iyi nagira ngo tuganire nk'abagabo mbwira rero ndakumva mugaga rero byaravuzwe birasubirwa ko wabyaranye n'umugore wanjye umva nkubwire None- rero kagina umva nkubwire nkubwire rwose Ahaha.
Mm? ndagusabye rwose ibyo biganiro ntabwo umwanya mfite bwo kubiganira nawe urumva eee rwose njye nari nzi ko waretse ibintu byo guhumva ibihuha none ndumva unyumije rwose uracyabigenderamo nyine nanjye nagira ngo bireke kuba ibihuha kuko hari n'umuntu wangiriye inama ko najya gupimisha umwana bikagaragara ko ari we wamubyaye kagi rwose waratinze Mm? ruriya ruhinja rwawe rwose uzagenda urupimishe Hey.
urumva nibampamagara nzitaba nibambima bagasanga kandi ari uwanjye nzirengera ingaruka zabyo zose eee sawa nta kibazo
ese senza Eh, karame.
nari nzi ko nawe wagiye kwihakabyizi kuri uyu munsi mugaga yabarekeye Eh.
ngo muhinga iwanyu none uri kwitemberera aha njye negera agasambu gatoya wa muntu we umugore aba yararangije kugahinga ku ikubitiro mutyaze amaboko rero numvise mugaga avuga ko ashaka kuvugura urutoki rw'atarurimbuye ibyo ko yamaze kubimbwira se Mm.
ngo ejo mu cyakare ndajyanamo abakozi rwose babagari harya nibyo bibanza iyi kubagara niwo muri mubanza Mm.
iyi ni ukubanza guhingira urutoki tugenda tureba ibyatsi bibi byose bidakwiye kubangikana n'insina ibyo rero tubikuramo kuko bicuranwa ifumbire nazo kandi bigatuma imizi yazo idashora neza numvise ngo n'ibyatsi bibarindiriye ibyona oh cyane biragatsindwa Eh, eh, eh.
Eh.
Eh, umuterankunga wanjye ko iyi- yanyibwiriye ko kugira ngo yemere kubijyamo ngo ni uko nzabanza kureka imanza ubundi nkapimisha umwana wanjye nemera n'uwo nita uwawe uti Eh, noneho bakareba niba bava indimi Eh, ngewe kandi biri n'amahire maritini se ko yabinyemereye Ah.
ayi wowe none ukaba ushaka kuvuga ko se muzajya gupimisha maritini na nzabamwita Eh? kugira ngo ukunde wemera ko ari abavandimwe ayi nya ubwo si icyo utumvise ni iki ubwo urumva ibyo ari byo wakagombye kwipimisha wowe ubwawe n'umwana utemera
inama z'umuterankunga yangiriye uyinenzeho iki
nyinenze ko mwaba mugiye gushyira maritini mu bitamureba
ariko ye maze ni nawe wabifatiye icyemezo weya rwose ngo nawe ngo agomba kumenya neza niba nzaba mwita bava indimi none se maritini niwe muterankunga wavugaga ariko ubundi hariho ko n'uba ushaka kunyinjirira mu mabanga bite byawe ubundi se wambwirira gushaka ku- ku- kubimenyesha cyangwa wagira ngo nkugire inama nyine ubwo nge nagira ngo niba utifuza gukorwa n'ikimwaro tubigarurire hafi
umva nkubwire kage rwose ubu ndihuta reka tuzabiganire h'ejo mm, umbwire ibyo bintu rwose simbyumvishe neza ndumva ubihushuye aha nta kibazo ko n'ejo se ari umunsi nabonye rero mugaga yaraguze za suka z'amenyo atatu amacako nyine burya bene ya suka isanzwe ishobora gutema cyangwa igakomeretsa imizi y'insina ese ko nabonye huzuye uruteja ntibizabasaba akazi kenshi buriya kata burya rero ubona abahinzi basanzwe bafata uruteja nk'icyatsi kibi mu murima twebwe abahinzi b'urutoki basobanukiwe siko turufata turufata nk'icyatsi cyiza kizamura umusaruro w'urutoki gute se kandi ariko mabu nari nzi kuzi ibintu kumbe yuu. ubundi ibyo byo rero iyo uruteje utaruranduye rugira imizi miremire igacura imizi y'insina ntiwumva se nyine ariko ubwiza bwarwo nakubwiraga ni uko ari icyatsi cyoroshye cyane kivunika ubusa Eh, Iyi gifite imizi n'ubushonyi mbese bya bintu bimeze nk'ururenda bikururuka ibyo ndabizi ye burya rero bituma uruteja rubura vuba yego Ee, nubwo rero ruteja ari rubi kubera imizi yarwo Yeah.
ariko ni na rwiza kuko rubura vuba Ee, waruvanga n'imitumbatumba bikabyara ifumbire nziza noneho bikagabanya imborera ikenewe kongerwamo ese burya Ee, cyane rwose burya ibyatsi byose bibora vuba ni byiza Ee, icyatsi uzajya ubona rwose ukavumira ku gahera Ah, baba, ni urwiri rw'akamoka urwererwa n'urubiru birasanzwe ndabizi burya rero iyo tubagarira tugenda dutoranya bene ibyo byatsi biba bitinda kuma Ye, iyi nk'urwo rubura agasani rw'urwiri rwo rwose ntabwo warusigamo Yeah.
Ee, maze ubundi tukabishyira kure y'umurima aho ngaho hirya nyine aho bizumira ibyo birumvikana cyane rwose
Eh, mukama ndakumva ariko koko nuko nkuvuga neza ukagira ngo nuko turi kumwe Eh, n'ubusanzwe ndakwemera pe
reka ni ukuri kose Ah, reka reka rwose uri umukozi cyane nguri nk'ubu ndakomeje kureba ukuntu upima utuntu n'utundi utuntu n'utundi nkabona harimo ubuhanga yego Eh.
none se kagiye muri iki gihe tugezemo hari umuntu ugipfa gutera ibigori uko yishakiye Oya, njye reka ndabona reka byose bigendera ku bipimo yego ndabona umenya ngo harimo ikoranabuhanga rwose
reka da ibi dukora tuba twarabiherewe amahugurwa na rabe rega nibyo Hey.
Hey.
cyane rwose ubu baba baraduhuguye bakaduha inyigisho zivuye mu bushakashatsi buba bwarakozwe n'inzobere mu buhinzi yego arata nibyo Eh, nk'iyi mirongo ureba naciye mba nagiye nsigamo santimetero mirongo inani hagati y'umurongo n'undi Hey, Eh, ubwo rero ni ukuvuga nyine intambwe enye z'ikiganza yego Eh, Hey.
noneho utu twabona aciye muri iyi mirongo natwo tugiye dutandukanijwe na santimetero mirongo itatu Hey. ubwo nabwo ni ukuvuga intambwe imwe n'igice by'ikiganza Ee, ntubirirwe ubaza sinumva asaba gusigaho uzi uburyo bwo kubibara Hmm?
umva rero uzanye aba bana waba ugiye hanze kuko baciye akenge urabona ko bakuze si impinja kereka niba batazi ikinyarwanda ukaba wagira ngo ubasemurire Hmm?
senza ntudusige ariko turaje ntabwo abasiga mwabana mwe nyine impamvu musabye kugira ngo asohoke hari igihe nabaza abakurambere hanyuma bakavuga amabanga yanyu mwembe kandi mutifuza ko ayamenya sibyo nibyo rwose n'abagiye hanze
Eh, noneho rero nimutange imbuto hanyuma mbaza abakurambere Mm, tanga imbuto mwa gira gatatu Eh, nawe muko era mpinga yanjye naraziraguye ibutsinda abana naraziraguye imbya yanzi yayo naraziraguye ibukinanyana Ya. niko niko bana ba karame mubyeyi mbona se mu rukundo rwanyu murukataje ra murakataje mufite urukundo rukaze ruratsitse rusobetse imiganda ikomeye bana ba Hmm? biragaragara ko mukundana cyane nubwo hari benshi barwanya urukundo rwanyu Hmm? murakundana cyane nibyo rwose Reka mubyeyi turakundana impande zose cyane.
zirarwanya zibarwanyiriza urukundo niko ye none se ko barurwanya kandi nkaba mbona izi nka zinyereka neza yuko mwe mutabikozwa ahubwo mukajije umurego mu gukundana abana ba Hmm?
erega turakundana cyane turakundana
ndabibona cyane cyane none se muko karame mubyeyi
ko ndeba yo kugenda imbere atari nyoko mbe mwana wa karame urerwa na mubyeyi.
mukaso yego niko bimeze Mm. ariko rero mm, mm, saragukunda cyane nibyo aramukunda Yego, cyane mubyeyi.
byo rero Mm, none se n'ibiki mbonara niko bana ba karame mubyeyi ko ko mbona ibintu by'amadini ko mbona ubu bukwe bwanyu burimo umutuku Mm, umutuku um- umutuku bana ba yamaye
use kandi mana we kandeba icyo bisobanura
Eh, ubwo rero muri buri kobo nyine ndaza kujya nshyiramo intete ebyiri z'ibigori yego arata Eh, Ah, nibyo njya mbona mu mirima ya mugaga nkabona ibigori bimera ari bibiri bibiri bibiri ari bibiri bibiri bibiri ni uko nyine rwose biba byagenze ntiwirirwe baza Hey, none se ubwo ifumbire ikazajyamo ryarira yego manu gusa ugira ngo mwitabira sinashyizemo ifumbire y'imborera nayashyizemo rwose Eh, kandi nyine ubu ibigori nibimara kumera Eh.
nzanashyiramo ifumbire y'imvaruganda ya npk Hey, Eh, uretse ko hari nyine n'abakoresha imvaruganda yitwa dapu dapo yego Hey, Eh.
ariko ibyo bintu uvuga ko ntarumva kankinda bivuga kandi ugaba yarigize inzobere mu by'ubuhinzi Ah, kagi mbabarira ntumusuzugure kuko ndabizi ko arabizi rwose ni inzobere ubwo wenda nuko muba mutabiganiriyeho simbizi reka nkubwire mukama ndakumva cyane rwose kankinda abacyatsi ibintu nk'ibi birimo ubuhanga ntabwo yab- yabyimenyera nuko nyine yakubitanye na mugaga bakabyumva kimwe maze reka sinakubeshya reka reka reka nawe ntugakabye rwose aha wamugaye ikindi ariko ku bijyanye n'ubuhinzi araduhiga twese turabizi ni abahiga simba oya niko biri rwose pe
nyerera mpinga yanjye nkamira mpinga yanjye ndaziragura kwa nyirakamagaza bati baguhe n'ibivuzo ni ntabyo ndya era era era era Mm, mm, mm. inikira urupfu I- ibi ni iki bana ba ko mbona urupfu mu bukwe bwanyu bana ba
nyine se uzapfa kandi ku munsi w'ubukwe
iki nanjye birandenze reka ndebe reka mbaza abakurambere Mm. Mm. erega ntumane nyir'ibinogo bya nyirakajumba ntumane ryangombe ry'ababinga nyarazi impinga nzaguhigura mubyeyi Mm. Mm. Mm. niko de ahubwo se ugira ngo ubu bukwe buzaba wa musore we ko mbona nyina w'uyu mukobwa adashaka ubu bukwe oya ariko Nawe?
mama wanjye yarapfuye
yarapfuye nyine simbibona se uzi ngo hari ibyo ntabona ko tubona n'ibihishwe mu mitima yanyu Mm, dore yarapfuye hashize imyaka itatu ariko aracyakurinze do reba hano ntubona ntureba se ukuntu uru ruyuzi rusatiriye uru nguru rurinda- rururinda imihengeri yose urabireba yego mubyeyi none si nyoko ukurinze se N- n- ngaho dodo re- re- re- re- re- reba niyo nkiri imbere U- wayibonye ntureba kuntu ruriya rushyamiranye na ruriya se urabona se bidacurera urupfu mw'abana mwe n'icyobo nakibonze harimo urupfu mu bukwe bwanyu mw'abana mwe ni ukuri murebe neza ni ukuri reba neza kuko Murebe neza ni ukuri.
turakundana cyane umva muko umva muko karame mubyeyi ntabwo wakora ubukwe n'uwo nyoko adashaka nicyo binyeretse aha ngaha urumva Ka- ka- ka- ka- ka- ka- kandi urabona ko afite imbaraga zikomeye ziruta izo zanyu z'umubiri ni ukuri rwose umubyeyi mama we ntacyo wanyangira ceceka se ntukavuge ibyo utazi uretse se ko nanze kugukura umutima u- urabona uru rupfu rutakuri ku mutwe si wowe uzapfa ngewe wowe nyine ceceka aho ngaho ibeshye se ngo ugiye muri izi gahunda zo kurongora uyu mukobwa maze urebe ngo urapfa utaramushyitsa no mu cyumba ukirenga inkike oya we baba we ibyo se ni ibiki kandi urimo kuvuga bibaze nyoko wa mukobwa we se wafashe iki cyemezo hari ubwo ari njye oya njye ndagena nkagenekerereza nkabereka bibaze nyoko umuhungu uzagutwara n'uwo nyoko azaba yemeye urumva abandi bose bazaba barushywa n'ubusa utazapfa azamugara rusi haguruka dutahe ni ni nimugende ariko nimugende Tugende rwose.
mugende ariko niba mushaka kubaho ndabibutsa akantu kamwe urumva ugomba kwirinda kurongora uyu mukobwa kandi n'uwo mukobwa niba agukunda nawe akurinda urwo rupfu mwana Tii! nimugende Nimu- urabona uko mweteta Eh, murasiga ikibirukanka n'ikibarimo se muragisiga
icyakora icyazi ni ukundaza ijoro gusa nta kindi atese kandi
ubwo se ni ukuvuga ko utazi ibyara bibaye iwanjye cyorere hashwe da aha yari afunze ibipfunsi rwose haburaga gato yaraye aruka acibwamo avuze induru ngo mu nda haramwishe ayiwe ese ubwo yaramutse ate Eh, ntombaze amujyanye amugejeje kwa muganga nsiga bamushyizemo serumu
mbega ubu si uyu mupfumu uragura agendeye ku mabwiriza ya senzage azemeza rusiya na maritini kureka gahunda yo kubana ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagiri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagiri akadomo govu akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri